iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda muriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki mirongo ibiri n'icyenda y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkurikije ubu naho nk'uko mubimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga umuhanuzi adasanzwe w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ajejwe kwamira ihunyabwoko adama diyenga yaratangaje ko afise impungenge ku majambo yavuze ko aturira y'abategetsi bo mu Burundi ashobora gutuma haba ubwicanyi amajambo yavuze ko yatangajwe n'abategetsi barimwo Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka ahurikiye mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Dieng yavuze ko mu itangazo ryasohowe ku itariki cumi na zitandatu y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryashyizwe ku kibanza ngurukanabumenyi c'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda icyo gihe yarongoye uwo mugambwe akongera akaba umukuru w'inama nshingamateka yatangaje ko ihonyabwoko mu Rwanda ryari irementanya ry'amakungu yakoresheje yakoresheje kugira ngo rikure ku butegetsi leta y'abahutu yari ku butegetsi icyo gihe dienge yavuze kandi ko ibyatangajwe na nyabenda bishobora kubonwa nko guhakana ihonyabwoko kandi ko bishobora gutuma haba umwuka mubi hagati y'ubwoko haba mu burundi cyangwa hanze y'imbibe z'igihugu mu itangazo ryiwe dienge yavuze ko burundi bubandanya kurangwa n'umutekano muke hamwe n'icyozwa ry'agateka kazina muntu harimo ibyagirizo byerekeye ubwicanyi ndengera butungane kuzimanganya abantu gufata abantu bunyamaswa gupfunga abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta abaserukira amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki hamwe n'abantu bose bikekwa ko barwanya leta mu buryo butubahirije amategeko adama dienge yaratangaje ko afise impungenge ku byerekeye urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu burundi sendedefdede ruzwi ruzwi ku izina imbonerakure yongera avuga ko urwo rwaruka rufite uruhara mu gutyoza agateka kazina muntu kandi ko rukora ubwicanyi bufatiye ku bwoko dienge yaribukije leta y'uburundi kwitegerezwa gukingira abanyagihugu bayo itaravye ubwoko bwabo canke imigambwe barimwo ikongera ikirinda ingingo izo arizo zose canke ingendo iyo ariyo yose zishobora gutuma haba umwuka mubi hagati y'ubwoko butandukanye mbega ikintu cokorwa muri iki gihe kugira ngo amajambo acivutu abanyagihugu muri iki gihe ahagarare n'ikihe mbega kugira ngo umwizerano hagati y'abavuka gihugu ugaruke kandi utsimbatare hokorwa iki ikintu abatetsi canke amakungu yogira kugira ngo umuntu wese arota ahonya ubwoko ateshwe ate n'ikihe mbega umwuka hagati y'abarundi wifashe gute kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abashingantahe babiri turi kumwe na Richard Ciramunda akaba ari umumenyeshamakuru afise ikinyamakuru candikira gikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi akaba ari iwurusere mu gihugu cy'ububirigi twatumiye kandi Abel Gashatsi akaba ari umukuru w'umugambwe iprona turacamurondera kuri telefone mu kanya turamubona hanyuma rero tukaba mu kanya tugiye gutangura kubaza umushinga ntayo dufite ngaha cira mu nda nawe nyine tubwire ukuntu abona ayo majambo yashikirijwe eka itangazo rya adama yenga eka n'amajambo bavuga ko yashikirijwe n'abategetsi mu Burundi bwa mbere na mbere Richard mwiriwe neza
Frederic murakomeye ego turaho no kure tutarinze gutesha akanya bari baratwumviriza nashaka mutubwire ukuntu byifashe gute ayo majambo yashikirijwe n'abatetsi eka n'iryo tangazo ry'umuhanuzi akomeye cyane rwose ajejwe gutuza ihonyabwoko kwamira ihonyabwoko mwabyakiriye gute
ikintu umuntu ashobora kuvuga ku byerekeye ibyo nyabenda pascal yavuze ariwe mukuru w'inama nshingamateka ni ibintu twita negationisme n'abantu basanzwe babona ibintu uko byabaye bakashaka kubihakana ino iburaya abantu bahakana nka jenoside y'abayahudi yabereye muri deuxième guerre mondiale iyo bagize ibintu bene ibyo byo guhakana iyo jenoside baca babitwarira kandi bagahanwa cyane ibyo bintu nyabenda yagize n'ibintu n'ukuri biteye ubwoba biteye biteye n'isoni kubona umuntu afise uruhagararo nk'ubwo ajya kuvuga yuko jenoside mu rwanda itabaye arafise icyo yabigize rishara yoba yavuze ko jenoside itabaye cyangwa yavuze ko ari ari onu yashaka kwirukana ubutegetsi arahakana ko jenoside yabaye
ehe arabicishamo aravuga ko jenoside itabaye akabihindukiza ahubwo akabishyira ku batutsi bo mu rwanda yuko aribwo babwize ubwicanyi mugabo igikomeye si ugusubiramwo cyane ayo majyambo pascal nyabenda yavuze kuko jewe sinifuza nuko ndayasubira mu kanwa kanje mu rurimi rwanjye igikuru ni ibintu biteye ubwoba bivugwa n'abo bantu bafise igihagararo gikomeye cyane mu gihugu pascal nyabenda n'umukuru w'inama nshingamateka yarakuriye kwifata imbere yo gushikiriza ivyo bintu muca mubona ubwo nyene ashikiriza ivyo bintu abantu bo muri Nations Unies baci bose bahagarara kuko bakoresheje umuvugizi wabo cyangwa umutwara igisata cy'ibyerekeye jenoside ibi by'ihonyabwoko witwa adama dienge mwari mwavuze adama dienge yaciye ahaguruka n'ingogana n'ingoga kugira agerageze kubwira nyabenda pascal cyangwa umugambwe cndfdd bahagarike kubandanya iyo ntumbero yo yo kugira negationisme ku vyerekeye jenoside yabaye mu Rwanda ni ukuvuga rero Nations Unies yarigeze kuba yagirizwa cyane kubona itagize itaje gutabara hakiri kare mu rwanda mu igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane ni ugusubira rero kuba ni ukubababaza ni ukubabyonga mu gikomere kuko basa muri iyo myaka iheze n'abayigeze gushaka gusaba ikigongwe kuri uyu mwanya batishuye akamo k'abanyarwanda bariko baricwa nicyo gituma rero navuga ati ni ibintu by'ibiterasoni cyane kubona umuntu twashobora kubaha nk'umuntu w'umukuru w'inama nshingamateka kandi yahoze ari n'umukuru w'umuganga uri ku butegetsi afata agashikiriza amajambo nk'ayo kuri jewe mbona ari ibintu by'ibiterasoni bitari bisiwe no kuvugwa kandi yarakwiye no gushikiriza imbabazi ku banyarwanda babuze muri uko kwima hanyuma no mu ndwi nka zine ziheze hari hasohoye irindi tangazo rya onu rivuga ko mu burundi hashobora kuba hari ibimenyetso by'ihonyabwoko eka ibimenyetso bivuga ko hariho abantu bahohoterwa kubera ubwoko bwabo cyangwa imigambwe barimo ibintu byifashe gutindazi ko mukurikirana ibintu ku munsi ku munsi rishaka
ubwicanyi mu burundi buriho buramaze umwaka kandi bwarabaye bwinshi bwarabaye ndanse nk'uko babivuga mu kirundi bwa ubwo bwicanyi bwari bumaze igihe bica kamwe kamwe kuvuga yuko hariho ihonyabwoko ririko riraba cyangwa riko rirategurwa ibyo ni ibintu turiko turakurikiranira hafi cyane hazogeraho umuntu avuga ibyo ari byo mugabo igitangaza cyane nk'aho hantu igihe oni iriko irabivuga bikura mu banyepolitike batari bake baharaniye muri opozisiyo umuntu ashobora kwita radikare mugabo abarundi n'abakurikirana hafi ibiba mu burundi baratangara cyane kubona ari abahutu abahutu baje imbere bakavuga iryo honyabwoko ry'abatutsi mbega abatutsi nta batutsi bahari bashobora kubyivugira n'igitangaje n'igitangaje rwose ni uko abo bahutu bagenda muri nasonzi ni kuvuga ibyo bya jenoside y'abatutsi usanga ari abantu bagirizwa kubona baragize ihonyabwoko mu burundi y'abatutsi mu gihumbi kimwe na magana icyenda na mirongo icyenda na gatatu uno munsi nibo bahorokiye muri za sinarede na zande zose ni abantu bahamagaye abahutu gutema abatutsi ni abantu dusanga baranditse ibyandiko bitera ubwoba ibyandiko byo guhamagarira ihonyabwoko byo kumara abatutsi mugabo ukaza ubona uno munsi nibyo bidutangaza kandi n'abantu bo muri nasiyonisime baratubwiye ati biradutangaza kubona abo nyine bahutu bahamagaye ihonyabwoko bagirizwa kubona ko bashobora kuba bari mu honyabwoko ryagizwe muri minesitanantuwa inyuma y'urupfu rwa ndadaye aribo bajya imbere bakavuga ngo hariho nyabwoko ry'abatutsi nibaza yuko abarundi bobanza kwiyumvira neza imbere yo kuvuga ivyo bintu kuko bitariko bivugwa na bene vyo none jewe rero nashaka gusaba yuko icoba kibatuma bavuga ni ikihe Richard I- ikintu coba gituma abo muvuze bashira imbere iryo honyabwoko niki
bo yaba ari abatutsi babivuga ntaco nobivuze ko kuko ihonyabwoko ry'abatutsi ririko rirategurwa cyangwa ririko riraba mugabo kubona ari abahutu bagirizwa kubona baragize ihonyabwoko ry'abatutsi haraciye imyaka mirongo ibiri aribo bajya kubivuga mu makungu bakajya kubivuga mu ma muri za nasiyo zine je ndabona ko hari agahaze nkumbure barafise ico bariko barakora barafise nkumbure bashaka gukamisha iryo honyabwoko ry'abatutsi riko riraba mugabo sibo bari bakwiye kubivuga je nashaka gusaba yuko abatutsi aho bari bose hose bazi neza yuko ivyo bintu biriko birategurwa cyangwa biriko biraba bohaguruka hakaba bakaba ari bo bonyene baja kwandika ayo makete baja gusemerera mu makungu yuko bariko barabahonya ivyo byo ku byo kurekera abahutu basanzwe bagirizwa ubwo bwicanyi bwabaye muri icyenda na gatatu ba- bakabiheba nabo nyene bariko rabigira umuntu None, akabasaba Richard, abo bahutu babireke amakuru muronka y'aba cane cane nk'abanyagihugu baba hagati mu gihugu ah, babwira iki abahutu babanye neza n'abatutsi canke siko bimeze
Mu- hagati mu gihugu abantu benshi ntabyo uh, ba- birukira gusoma amakuru kungurura bumenyi bagakoresha umutima gusa mugabo ntibagire eh, diagnostic ntibagerageze kwiyumvira by'ukuri hagati mu gihugu nta ngorane hari hagati y'abahutu n'abatutsi ingorane y'abahutu n'abatutsi ingorane y'iyo honyabwoko ingorane y'ubwo bwicanyi iri hagati y'abantu bariko bararondera ubutegetsi mu gihugu Aba- abari ku butegetsi bavuga bati twe turabahutu turabona yuko nkumbure abatutsi bariko baragerageza gukina i- i- imikino yo kugaruka ku butegetsi ati reka rero dukokeze iyi ntambara tuyite intambara y'u- y'ubwoko hama ku yindi ngambo nayo abahutu bakuwe ku butegetsi bakirukanwa aribo baciye bagenda muri opozisiyo bakavuga bati ikintu cyonyine gishobora kutugarukana gishobora gutuma batwumviriza ni uko twovuga yuko ariko araba ihonyabwoko ry'abatutsi n'abahutu batavuga rumwe na leta mugabo i- abo abo babipfa ntibarenga amapurusa atanu ni abantu bake cyane nibo bononye kino gihugu cyacu mirongo icenda ku ijana y'abarundi abahutu n'abatutsi bari kumwe babayeho neza cyane ingorane iri mu banyepolitike mu gihe ivyo muvuga vyoba ari vyo abo bategetsi ku mpande zose boba badafise intumbero bafite urundi kazoza keza canke bataraba kure nka bimwe bita imboneza canke abantu bafise vision kuko iyo ugabuye abantu gutyo ukabacanishamwo uri kuvuga n'ibintu atari vyo n'ibintu bigira ingaruka mbi cane gose gose ku gihugu ivyo si vyo
ego nivyo cyane uno munsi umuntu aravye abanyepolitike dufise n'abantu badashira imbere intere national ba- n'abantu bashira imbere inda zabo gusa nk'abo twumva ngo bagiye muri opozisiyo n'abantu bagiye muri opozisiyo bari bamaze imyaka cumi bakorana n'ubutegetsi buhari uno munsi abo bitwa ngo n'abafuronderi nta n'umwaka uheze bari abategetsi bahambaye cyane ba- bakokeza intambara basuzugura abatavuga rumwe na leta bafunga abatavugwa rumwe na leta abo bandi nabo eh, ba- bo- mu- dufate nk'iyo iprona itemewe n'aba- no- na- na- no- n'ubutegetsi bw'ibujumbura baramaze imyaka baramaze eh, manda zibiri bakorana n'ubutegetsi buhari none ubona hahindutse iki? kubera babakuye babakuye bagacagura abandi baparteneri ukaza ubona rero baraguha umunsi ubwo ni ububeshi ubwo nta nta rukundo rw'igihugu rurimwo ni gukunda igihugu inda zabo gusa uno munsi igikenewe ni uko haguruka generasiyo nshasha y'abanyepolitike bariho abantu bakiri bato bahegeje amashuri baminuje bafise ubwenge bukwiye abo rero nibo twokwita ati niko kazoza k'abanyepolitike ka politike mu burundi nibo bari Yego, me- bakwiye gufata ingingo bakagira urunani rwabo kugira abo bononye igihugu abo bashize inda zabo imbere hagushira intere y'igihugu baveho haje generation nshasha ahandi ho tuzokwama dusubira muri ivyo nyene bazongera guverinoma d'union nationale basubire bagabura ayo manyama basubire bashwane basubire bahunge basubire bagarukane ibiganiro vyambe bimeze gutyo ivyo bintu bimaze hafi imyaka mirongo itandatu abantu ntibabibona womengo ingorane zibaye uno munsi sivyo ingorane zimaze imyaka myinshi ni sisiteme imeze nabi ibwirizwa kuhava hakaza abantu bashaka kubaka igihugu by'ukuri egomeye reka ndabona umushana ya bere gashatsi umukuru w'umugambwe ipona atariko araboneka vuba cyane ariko nibaza ko mu kanya tumubona muri aka kanya kandi turafise turi kumwe kandi na ferdinand ndayiragije nawe nyine afise ikintu yovuga cyane cyane ku byerekeye ibyatangajwe mu majambo yatangajwe eka n'ibintu eka n'ingingo yacifatwa n'umuhanuzi adasanzwe mu ishyirahamwe mpuzamakungu ajejwe gutuza eka no gutesha ihonyabwoko ferdinand ndayiragije mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murakomeye murafise rero icyo muvuga namwe kuri iryo tangazo hamwe n'ayo majambo yashikirijwe mu kanya gatoya
yego murakoze cyane yewe iryo tangazo narifashe yisanze kubera ku byerekeye nasiyonzini yabwirizwa adama diyenge kubivuga kurya kubera bisanzwe ari ibintu biri mu byo ategerezwa gukora gukinga no gutesha cyangwa aho ihonyabwoko ryabaye abwirizwa kwaseruka niko kazi kiwe ariko ikibabaje ni uko uri kurabiraba nibyo ubutegetsi bw'u rwanda bwavuze yuko nasonzini yagiye kwikorezamo nibyo turiko turabona n'ubu kuko adama denge avuze yuko nuko adasigura neza mu bisanzwe y'amajambo yasubirijwe na pasitari nyarenga agamije bikomeye kandi nasonze nimo abantu bafite ubwenge barabona barabona ingwano y'uburundi barabona uburundi abategetsi b'uburundi barasotoye u rwanda hanyuma ubuyobozi bw'u rwanda burihorera ariko mushiga ntahe ferdinand adama denge yavuze ati amajambo yakoresheje ashobora kubonwa ntiyavuze ko ari amajambo yavuze ko ahakana jenoside yavuze ko abantu bashobora kuyumva nk'uko ari uguhakana ihonyabwoko
n'ubundi ibyo babyita negasiyo de jenoside hanyuma guhakana ihonyabwoko n'ibintu bisanzwe bizwi biri mu nteguro abategura ihonyabwoko barategura n'ingene bazorihakana hanyuma mu kurihakana babikora kwinshi bishobora kuvugwa n'ababikoze canke ababikoze bakabituma abashobora kubivuga uno munsi rero pascal nyabenda n'ubutegetsi buri bujumbura bafite mikoro bafite ingufu zihagije kugira ngo bashobore kubyumvisha bashobore kubihakana ni biri mu nteguro ihonyabwoko mu nteguro zaryo abaritegura abategura n'ingene bizohakanwa nta gitangaje kirimo bariko barabihakana kandi byarakozwe byaremejwe n'amakungu egomeye turafise muri aka kanya turafise munywanyi w'iradiyo y'ijwi ry'amerika cedric mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
rero mu guterera icyumviro udahonyeje turagihuriza ko n'uwo mu bishari nta honyabwoko ariko arategwa mu rurika nta n'izi nsofa rihabaye kuko nka jewe ndi hagati mu gihugu tuvuga ndi mu ntara y'ikigo abahutu n'abatutsi tubanye neza nta ahubwo ubuye tugira n'imana turahana n'abageni usanga umututsi yagiye kwaduka ku muhutu umuhutu akajya gusaba umugeni mu batutsi mu batutsi none iryo honya bwo kumva iryo ryo bahabwo abo banyepolitike rero basaba ayo majambo bariko barakoresha bo yitondera kuko amajambo arashobora guturira kandi ntabwirira kugomberwa utagomba ba yuko amajambo mabi nk'ayo oye ivugwa kandi ibyo bintu hagati mu gihugu umutekano urakwiye reka mu gihugu cyose ubu rero nababwira ko nk'abo nk'abo baronka ayo maraporo ko bo kwishyikira no bakaraba neza ubudasa bwo kuva igihe mu mwaka uheze igihe hari umunuko n'ubu ubu igisagara kiratekanye ubu mu mitumba ahubwo nibaturage abene igihugu sigire ku bikorwa by'iterambere noneho n'icyo nashaka guterera urakoze Cedric Richard mu majambo ashikirizwa cyane cyane n'abanyagihugu bahamagara baravuga ko abahutu n'abatutsi baba babanye neza mu gihe abanyapolitike bubandanya bashaka gushyira imbere uwo mutima wo kubateranya ntibishobora kugira ingaruka mbi cyane cyane ku banyapolitike bafite umugambi wo kwitoza muri kazoza
abanyapolitike dufise uno munsi babwirizwa gufata bari bakwiye gufata akarorero ku banyagihugu abanyagihugu uko babayeho mu mitumba niko abanyapolitike bari bakwiye kugerageza nabo nyine kubana nabo cedric arabivuze neza atabara abarundi abahutu n'abatutsi baraja bararongorana baragirana hariho imanza babana minsi yose nibyo bica beshemo kubera ko abanyapolitike byobananira abanyapolitiki bari bakwiye kwikubita agashi bakamenya yuko igihugu si icy'abanyapolitike gusa igihugu ni icy'abanyagihugu abo imiliyoni icyenda zisigaye nibo bene gihugu igihugu si cy'abo bantu birirwa bariba amahera mu makese y'igihugu bakubaka amabiridingi igihugu si cy'abo bantu igihugu ni icy'abanyagihugu bari bakwiye kuza baraduga ruguru hakuguma muri ayo mazu yabo bujumbura bakaraba ingana abarundi babana ingana abarundi bakundana bakabifatira ko akarorero kandi bakagarukana umuco nyawo w'ikirundi dusanzwe twareze kuva tukiri abana batoya rero abanyepolitike babwirizwa guhagarika izo mvugo zo gukokeza ubwicanyi bufatiye ku mwoko
kane gatoya namwe Ferdinand ndayiragije kuri icyo cyiyumviro cyashyikirijwe na Cedric
jewe icyiyumviro cyashyikirijwe na Cedric ndagifata yuko cyoba ari icyiyumviro cyashyikirijwe n'umuntu atazi n'umunyabwoko bitegurwa cyangwa atazi ingene ryemerwa hanyuma cyangwa ari mu baritegura bariko bararikora batabizi kuko
Richard abantu benshi bahamagaye umugwi hariho umugwi wemeza ko habayeho nyabwoko cyangwa rikoreraba abo rero nimba nations unies nimba nations unies yaravuze yuko hari ibimenyetso by'ihonyabwoko Cedric yoza kubibeshuza na gatoya ahubwo ni uko atabutegetsi bugwanyeho nabwo bwari buhari
Ferdinand iragije nashaka kubabwira ko abanyagihugu benshi bahamagaye mu gihe mu ndwi zibiri ziheze twakoresha ikiganiro nk'iki bose basa n'abavuga ko bose abarundi bariko barafatana mu nda cyane cyane abanyagihugu
erega abarundi barafatanye mu nda iyo batafatana mu nda ubwoko bw'abatutsi buba bwarahonye cyangwa abahutu batemera ngo ikiringo cya gatatu cyangwa nziza baba barahonye abarundi barafatana mu nda nicyo gituma hari abagihema nicyo gituma igihonyabwoko ritaraba uko bariteguye abyifuza n'uko bariteguye hanyuma sinzi ko mwo nkundira nkabaza gatoya umushinga ntayishyira mu nda yego
ishari shyira mu nda umenga namwumvirije neza umenga yo kwemera yuko ariko hakogwa ihonyabwoko ry'abatutsi cyane ibyo benshi babona n'abandi ko abanyapolitike badahuje n'umuganga ucengeye david baba bariko bariga umenga ndamwumvirije neza umenga yobyemera yuko bivuzwe n'abatutsi nashaka kiramunda ambwire neza nk'ihonyabwoko ririko ritegurwa n'umugwi umugwi urimo abahutu kubera abahutu si bose bica kandi kari mu mpene kari mu ntama n'abatutsi hariho hariho abica rero kira mu nda ndakeneye ambwire ingene abo batutsi bariko baricwa cyangwa bateguwe kwicwa ingene bomenya integuro y'ihonyabwoko ribagenera icyo ni cya mbere ikindi ikindi aravuga yuko ngo abahutu ngo bakokeza ngo kumvo ngo ngo zo kurondera ngo ngo ubutegetsi nagomba gukira mu nda asigure neza ingene abo bantu bariko barasemerera ari abahutu bagasemerera ko ariko barategurwaho nyabwoko ry'abatutsi ingene ubwo butegetsi bariko baraburondera kubera nashimye cyane ariko aravuga agarutse kuri raporo yakozwe mu mirongo icyenda na gatandatu ivuga yuko habayeho nyabwoko ry'abatutsi aramvuga ati ariko baravuga yuko uno munsi ariko harategurwaho nyabwoko ry'abatutsi ati n'abarikoze none abo barikoze ko bazi ubumara bwaryo bariko barasemerera bati ntibyongere akabi kari hehe egomereka mu kanya araguha inyishu y'ivyo bibazo mubajije ariko nagomba duhe ijambo undi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika franco mwiriwe neza Yeah, hello.
mwiriwe Yeah, neza mwiriwe.
murafise ikibazo murafise iciyumviro
Eh, mfite icyiyumviro nanjye. Um, E, franco muri hehe
ndi Alemanye.
mu budagi Yeah, aho bita Düsseldorf.
okay ndabona Mhm, yeah. Ntabwo natangiranye n'abo banywa- n'abo banywanyi bacu ariko mm, content nayumvishe urebye ni abarundi abanyarwanda turi bamwe dusangiye ibibazo dusangiye byose kwa Mhm.
ya nagira ngo ha- hari icyo kintu sinzi ko nabisobanura ariko iyo batangiye kuvuga ngo abahutu abatutsi abahutu abatutsi ngewe iyo mbibonye kwa iyo ugiye kureba mu baturage tuvuge aho hose bavuga ngo hari abatwara abatutsi usanga icyo kintu ari nk'icyo twakita twakwita twakwita intwaro ya politike ugasanga ubuyo abo bashaka ubuyobozi abo bashaka guteza umutekano muke ugasanga icyo kintu aba- abahutu abatutsi niho kiri nibo babishyira mu baturage ugasanga eh, mbese kwa iki- mu buyobozi abo bashaka ubuyobozi noneho ugasanga rubanda rugufi ibibazo nitwe bije hejuru ariko tu- nkaba navuga mu tubari twendo batumirwa icyo kintu ba- gihora kirepeta kirepeta abahutu batutsi ujya mu baturage abaturage barasabana barasangira barakwa ariko n'ibijya imbarutso bi- biza muri politike ikindi noneho navuga um, nka opposition hari ukuvuga hari- hari ababa bashaka izo change izo i mean change ariko none ugasanga uburyo baje bashaka izo change ukibaza aba bantu barashaka gutabara igihugu barashaka icyo gihugu barashaka gukorera abaturage niba ba- aba- mu burundi turabibona abantu bahapfiriye ni benshi tukibaza ababa bari wenda babiri inyuma ah, ni ugukura icyo gihugu ni urwo rukundo rw'igihugu baba bashaka cyangwa ikindi gihishe inyuma Ah, ego me- reka reka mu kanya mu kanya franco baraguha inyishu kuri icyo kibazo mubaje ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga niba abanyapolitike batavuga rumwe na leta canke n'abanyapolitike muri rusange baba bafise ivyo bita mu gifaransa vision mu gihe bagiye kuvuga cyane cyane aho usanga aho kuvuga imigambi y'iterambere kenshi bavuga ivyerekeye ubwoko abahutu abatutsi Eh, reka umushikantahe Richard aragira ico akubwiye ariko reka tubanze duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika kabura mwiriwe neza Ewe, murafise ikibazo murafise icyiyumviro ndafise akabazo gato nshaka kwibariza cira mu nda yego yavuze neza ko ihonya ko itotegurwa ngo hambere ivugwe n'abahutu nagira namwibarize ni nk'ubu ko uri mu bubirigi umwana wawe ugira icyapfa n'umwana w'umuzungu ukabona mwibutse ko ashaka kumugirira nta cyangwa amwihore woca uhora ngo ni uko atari umwana w'iwawe cyangwa umwana w'uwundi cyangwa wotabara cyangwa ugatabaza hamwe tubabikora ibyo bintu woca ufite umushinga ntahe nyabaki murakoze murakoze kabura Eh, richard eh, mutangurire ku kibazo cabajijwe na na na franco hanyuma muce mubandanya n'icyo kibazo ca kabura hanyuma na ferdinand yabaje ikibazo mu kanya gato ugerageze uvunagura amajambo Ego ku byerekeye Franco Franco yavuze nk'ivyo eh, nsanzwe mvuga misi yose aha, abanyepolitike batagira vision vision nyayo nibo bama bariko baragarukana ibintu vy'amoko bariko baragarukana ibintu vyo vyo vyo gutotezanya donc abo ni ubisanzwe abanyepolitike batagira vision mu bisanzwe umuntu ntiyaranakwiye no kubumviriza umuntu yumvise umunyepolitike ariko arazana ibintu vy'amoko bari bakwiye guca ba- bamuvana imbere bakagenda kuko ntacyo aba ariko arazana aba ariko aronona gusa umunyepolitike n'umuntu yarabwiriwe kwiyumvira ingene yo kubaka igihugu ariko arakoreramo hama ku vyerekeye eh, Ferdinand na Kabura ivyo bariko ba- ba- babajije genda bishura gatoyi cyane inyishu ngufiya gose mbega uno munsi itere yogaruka kuri iyi si agasemerera ku maradiyo yose ngo bariko baragira ihonyabwoko ry'abayahudi ninde yovyemera kredibilite y'ivyo bintu itere yoba ariko aravuga niyihe nuko nyene biriko biraba muri abo bahutu naye navuze hari abahutu basimbira kusunzu y'inzu bakavuga ihonyabwoko ry'abatutsi kandi bararyagirijwe ko barikoze mu icyenda na gatatu none abo ubona bishoboka yuko aribo bajya ku maradiyo n'ahantu hose kubivuga ndasubiyemwo kandi ndasubiyemwo abatutsi bonyine nibo bari- byari bibereye ko ari bo bagenda gusemerera ni habanze hagenda abatutsi bavuge basemerere uko ariko araba ihonyabwoko ryabo ingene bariko baricwa hama abo bahutu rero bandi baze mu nyuma Muga- Mugabo- mugabo abo nabo Bahutu nyene baterera bakiririzwa kwerekana ntibabe ivyagirizo.
aribo batangura
nabo nyene ariko ateza kwe- kwerekana ivyagirizo vyerekana ko bariko barahonya barahonywa erega baravuga gusa nicyo gitangaje baravuga gusa amajambo mugabo nta na kimwe batanga cyerekana yuko iryo honyabwoko ririko riraba nicyo gituma abatutsi aribo bari bari bakwiriye kuza kubitanga kuko nibo bishikira nibo babibayemwo nibo babibona minsi yose yuko ivyo bintu biko biratigogwa sabo bahutu bari bakwiye kuza kubivuga abatutsi nibahaguruke babivuge twe tubashigikire tubishikane kure hama abo bahutu baze mu nyuma mugabo ntibaze ntibaba aribo batangura kubivuga kuko umuntu aca abona umengo hariho agahazi hariho ikintu kinyegejwe hariho ikintu bashaka kuzimya hariho ikintu bashaka gupfukira Ego eh, Ferdinand namwe mugira ico muvuze cane cane ku byashikirijwe n'umushira ntahe Franco avuga ko ah, mu gihe cose abanyapolitike bariko bavuga ibintu bijanye n'ubwoko akaba ari byo bashira imbere aho gushira imbere imigambi y'iterambere aba ari ukuntu ko gusubiza igihugu inyuma mwebwe ivyo mu bivuga ko
erega igihugu cacu niho capfiriye eh, nta kindi abanyapolitike bubakira ko atari ah, ikibazo c'ubwoko urabona niyo niyo n'ayo masezerano yarusha turwanira yubakiye ku moko ngo ibitigiri mirongo ine mirongo itatu mirongo itandatu ukamenga muwo musangiye ubwoko agiye muri ico kibanza ibya- byarangiye nyene araguserukira ariko nta kundi niko bimeze uko bimeze nta turi bu- reka tubifate uko icyo twari dukeneye ni uko ayo mategeko yashyizwe mu nyandiko akana- akanemezwa eh, amakungu arorera isi irorera aki- iyanakurikizwa iyanakurikizwa ariko rero ngewe ibibazo by'abanya- by'amoko na- ntibintwara nta kibanza kinini bi- bi- bi- bintwara kuko uno munsi eh, ubutegetsi buri bujumbura bavuga ko buriko bugira ihonyabwoko bya bibanza bavuga bitegekanywa na arusha ndazi ko abatutsi bari mu bibanza babwirizwa kubamwo abahutu bakaba mu bibanza babwirizwa kubamwo.
Ferdinand Fe- ariko ibyo Ferni- bisigura ko hari iterambere bariko barakora Ferdinand, baragukorera.
mwe- ahubwo rero nagomba mu nkundiye gatoya Reka ndakubaza ikibazo bwa mbere- na mbere, Fe- Fe- Yabagize- Ferdinand, yabagicira mu nda mu Ego me- mu biganza.
kanya gato reka Wewe uce umwana ubandanya wawe w'umuzungu apito umwana wawe yogira ikibazo hakatabaza umuzungu none ntawoza gutabara ngo kubera ngo umwana wa kiramunda a- atabarijwe n'umuzungu ico ico ni ki- ico ni- ni- ni ikibazo mbagije Eh, kiramunda mu kanya Ikindi akikwishura naco je- rindira nagomba gatoyi nabatesha abo bantu abantu bavuga ngo abahutu ngo abatutsi abahutu bita abatutsi nta n'abatutsi bita abahutu ni ukuvuga mu mu bwoko bumwe harabamwo abantu b'inkozi z'ikibi nk'ubu hariho abariko barategura ihonyabwoko ahubwo bariko barishira mu ngiro Eh, abo reka bantu bari mu Ferdinand bwoko bw'abahutu muga mu bahutu hariho abandi bashaka gutabara I- i- abo batabara harimo n'abo kiramunda avuga b'abafonderi uno munsi bariko baratabara kubera bazi ubumara bwayo Fer- Naho boba mu kanya gatoyi baragize- Ferdinand Ferdinand mu kanya gatoyi nashaka mu mugira ico mwishuye Um, kuri bwe kuri mwebwe rero murabona ko mu Burundi eh, leta iriko irategura ihonyabwoko leta y'u Burundi
twebwe leta y'u Burundi i- uretse kuritegura iriko irarishira mu ngiro kandi na- na- na- na nations Unies yaraye yemeje kugira ngo ejo ntibazoze bikoroza amosozi adama jenge ntiyikoroza amosozi bani kimune ntiyo- ntiyikoroza amosozi Ah, kugira ngo ejo bazovuge ngo ngo twari twabivuze ngo yuko biriko biraba ngo twari twabivuze n'ivyo ah, i- Ego, me- kubera rero nations Unies niyo yonyene niyo yonyene ishobora gutazira icyaha kiriko kiraba Richard.
baraye bavuze yuko ari ibimenyetso by'ihonyabwoko ni uko babibona twe tubona ko ririko riraba ihonyabwoko ririko riraba ariko mushinga nawe nkunda ikibi ibimenyetso by'ihonyabwoko ndabikubwire harimo harimo nk- nk- nk- nk'ikintu inkuru nziza ariko haradefira umusirikare yahora avuga ngo imbwa ngo yadefiye neza ngo ndayiha ikiro c- ngo c'inyama Ni- ni ni- ni ibintu batigeze batahura abatutsi uwo musirikare w'umututsi yariko adefira imbere y'abandi yari amaze gutangura ku mwaka ubuntu abantu babone ko ari imbwa iriko iradefira mugabo abantu ntibabona abantu ntibabona Ivyo- ayo maca baza muri ivyo vy'amajambo I- i- ngo i- bahutu abatutsi ivyo n'ibintu nta kibanza byotwara ni ibintu wiyumviye wewe?
bariko baratabara bati ihonyabwoko riko- riko ryarateguwe mubyeyi umushinga ntayo biciye umwana Pierre Kabera Mbonimba ntiyatanguye kuvuga ko femerera kuva kera ibi ibi ama ibintu nzeye imyimenyerezo iriko irabera Ferdinand reka reka vunagura amajambo ari we yobimenye we wari umuhutu nyene yaronse izo izo information kubera zihawe Eh, vunagura amajambo.
harimo nabo baba bariko barabitegura umutuzi ariko arabitegurirwa yobimenya gute reka eh, umushera yari araguha inyishu ku kibazo wabajije kandi nashaka kubaza niba ivyo uvuze mu kanya waravyiyumviye n'amatwi yawe ariko reka tubanze duhe ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na innocent innocent mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murafise ikibazo murafise icyiyumviro
nariko ndashikiriza icyumviro yuko mu batumirwa Mhm.
hari hakwiye kuba harimwo pascal nyabenda arongoye inama nshingamateka Mhm.
canke bagatumira umukuru w'umuga- umukuru umu- umugumya- umunyamabanga mukuru w'umugambwe sndfd kugira ngo bisigure kuri ivyo kubera mu batumiye umengo nta vyiyumviro bitandukanye birimo
ushaka kuvuga iki
nshaka kuvuga yuko hari hakwiye gutumirwa u- uwuri mu mugambwe sndfd ashobora kwisigura kuri iryo tangazo ryashikirijwe kuri ivyo adama dienge yavuze Eh, urakoze tuzobarondera urakoze reka duhe ijambo eric eric mwiriwe neza eric muri ngaho
yego ndabumva Eh, duga ku ijambo
mbo ikibazo jewe nshobora kuvuga hari abantu mu burundi birirwa baririmba ngo ihonyabwoko ihonyabwoko Har- hari mu guhera hasi imyaka ibiri bavuga ihonyabwoko none hari ibyo barigera babona abantu gusa bavuga ihonyabwoko nibaze yuko ba- barifite mu hamwe ryoba mugabo ntari byopfa ribaye kubera mu burundi dufite imana
murakoze erika reka duhe ijambo richard eh, kiramunda agira icyo avuze ko bishyikirijwe na innocent na eric hanyuma ace agira ko yishure n'ikibazo cabajijwe na mushiyantahe eh, ferdinand duga ku ijambo richa ego eh, i- icyo umuntu avuga ni ibyo nyine umuntu abandanya avuga ni uko eh, abanyepolitike boreka kuza barakinisha ijambo ihonyabwoko kuko ihonyabwoko si ikintu cyo gupfinata aho mubona nka nasiyo nzini icyo icya ihaguruka ubwo nyine eh, iga- ikagerageza kuzimya umuriro ni uko bazi nuko bazi yuko bamaze kubikurikirana henshi kandi na kare barafise n'igisata ciga ivyo bintu nasiyo nzini iyo imenyesheje yuko hariho ibimenyetso yuko hariko harategurwa ihonyabwoko mu gihugu kinaka si ibintu vyo gukinisha ni ibintu vyo gufata eh, ba- bakabikurikirana neza cyane bobo bakorera bakorera bakoresheje eh, i- sisiteme yabo yo kuraba yuko ivyo bishoboka nimba barabivuze eh, bihurirana n'ibyo abanyagihugu benshi bibujumbura mu makarati amwamwe niyo umuntu abikurikiranye ibiba mu gisoda mu nzego z'igisirikare n'iz'igipolisi umuntu arabona yuko uyo mwuka mubi uhari hagati y'abatutsi n'abahutu ushobora kugenda u- u- u- ujana mu ihonyabwoko ririko rirategurwa kuko abanyagihugu benshi n'abarorerezi benshi baravye imvugo y'abantu batari bake bari ku ku mugambwe uri ku butegetsi uriko urakokeza ingene birirwa barasubiramwo ibintu byinshi babizanamwo ubwoko kandi ukabona yuko n'aba- n'abagirirwa nabi n'abicwa benshi muri iki gihe aba ari mu bwoko bw'abatutsi naho nyine na nasiyo nzine ikibifatiraho ikavuga ko hariho ibimenyetso byerekana yuko ihonyabwoko iriko rirategurwa mu burundi ibyo rero si ibintu byo gukinisha seso ni ibintu biboneka mugabe icyari gikwiriye gukorwa ubu nuko iryo honyabwoko ritoba Ri- ri- ri- ri- rihagarika gute barihagarara gute ni ibyo nyine nasiyo nzine ivuga ba- bivuge ku muvugizi adama dienge ati abategetsi baba ari ku butegetsi baba batari ku butegetsi bohagarika iyo mvugo yo gukokeza ubwicanyi bufatiye ku mwoko bakabihagarika bagahindura imvugo bakagerageza guhumuriza abanyagihugu ko atari ibyo nabivuze nkabisubiramo yego me ingorane y'amoko mu burundi ikokezwa n'abanyepolitiki Abanye- abanyagihugu bandi basigaye benshi nta ngorane n'imwe bafitanye hagati y'abahutu n'abatutsi ni uko abanyepolitiki bo kwikebuka bakahagarika gukokeza iyo ntambara n'ubwo bwicanyi bufatiye ku mwoko nicyo kintu umuntu ashobora kuvuga gushika ubu ti iyo nasiyo nzima yabivuze ikabyerekana ni uko habwirizwa gufatwa izindi ngingo abategetsi b'abanyepolitike bagahindura imvugo kugira ngo iyo honyabwoko ihagarare ntiribe yego me Fe- ferdinand ayiragije mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kiri mu masezerano y'arusha aho ubutegetsi mu burundi bugaburwa hisunzwe ibitigiri by'abahutu abatutsi abatwa ikintu mubona cokorwa kugira ngo ivyo bitigiri munegura ntibibe ibitigiri abantu bashira imbere niki ikintu mwoshikiriza niki
rero icyo ntushikiriza ni uko ibyo bitigiri bya by'amoko twebwe nko mu ishyirahamwe rirwanya ubwoko ase jenoside kirimoso twarasemereye bakiri mu biganiro tuvuga ko ah, ibyo eh, ataho bizodushikana kandi ibyo twavuze n'ubu nibyo biri kubiraba uno munsi bariko barica abantu ibyo bitigiri ndazi ko bikurikije uwo mu- uwo mu- uwo mu- uwo mu- mu- mu- mutumire mwari mwatumiye aserukira iprona rero byose yoza ngaho ku- yo- yo- yo- ndazi yuko yosigura yuko ibyo bitigiri bi- bikurikije hari abatutsi birirwa baja- ben- ba- ba- baja mu mahanga basigura yuko ibitigiri bikurikije Ibyo- icyo ni ikibazo ni ikibazo gisanzwe cyane eh, gutahura ku muntu ariko arakurikiza nawe nyene umugambi w'ihonyabwoko kandi ihonyabwoko rero niko ndakubwira mu mirongo icyenda na gatatu hariho umututsi yishe arica abantu hanyuma akaridura bati niwice nyoko wawe bica biranga ko yica nyina nawe baca baramwica nabo o- nabo ba- nibaheza kwi- kwica abo bageneye kwica nabo bazobica mugabo rero i- i- ikintu gikomeye cyane ni uko bamenya abantu mu burundi abo banyapolitiki ariko aravuga acira mu nda ni- ni- nibiyumvire yuko ikintu cyo gushyira imbere atari igitigiri cy'ubwoko bashire bashireho ikintu cya kirutire d'excellence umuntu ari umuhutu ari umututsi aciye ubwenge a- ahiganwe yongere azoserukire n'uburundi mu makuru urabona kubona umuhutu cyangwa umututsi bone kubera ari mu kibanza umunama Eh, nshingamateka mu- mushana- akaza guhura n'umushingamateka w'umunyarwanda cyangwa umutanzaniya ngo bariko baraharura baraharira uwo mu- uwo nawe uwo murundi aje afite yagamukama azoheza a- a- anegose canke a- inyungu zu- z'igihugu c'uburundi azigwanire gute Eh, Ivyo mu- bintu mu bikwiye kanya gatoya cyane kubaho.
rwose eh, ferdinand ndayiragije mu kanya gatoya iminota mirongo eh, amasegonda mirongo ibiri ikintu cokorwa ku bwanyu kugira ngo iryo jambo kwica rive mu mitwe y'abarundi havugwe iterambere havugwe ibikorwa by'ubumwe n'ikihe mu kanya gato ikintu mwoshikiriza mwebwe
icokorwa ni- ni- n'abo banyapolitike ni- ntibasuye guhahamira ubutegetsi nibarondere mu bana hariho abana uno munsi dufate nk'ubwicanyi bwo mirongo icyenda na gatatu aheze imyaka mirongo ingahe mirongo ibiri n'itatu n'ine iriko iraba irakwira Ah, umwana afite imyaka mirongo ibiri n'icyenda mirongo ibiri n'itatu mino- mirongo itatu murambabarire hari hari n'aho ubwo bwicanyi abo ubwa cyangwa abo ubusuma aba ibi- bi- bi- bi- bijya twabonye byabaye ndadayemera icyo bakicwa n'abantu hanyuma abatutsi bose bak- isi yo- i burundi bwose bakabarengeramo bakabica mu nyuma bagaca bagira ubugeni mariage bagakundana U- bamwe bakibagira ndadaye ko yapfuye abandi nabo bakibagira isinzi ry'abatutsi ko bapfuye Eka, A- tubibutse ndadaye abana uno munsi baharutse ni- ni- ni- nibabahanure babwire umwongo wuma n'udawuma hanyuma bagaza yaratwaye igihugu afite imyaka mike kandi aragitwara neza arubahiriza imbibe aragiha igihugu nabo nyene eh, ubu ni haze generasiyo nshasha tuyihezagire hanyuma eh, tu- tubi- I- i- i- iyo- tubabwire iyo umwongo wuma generasiyo iyo- n'udahuma.
iyo generasiyo Baheze urazi ko abandi izosaba bo- ba- ubutegetsi abanyagihugu ba- eh, Alo?
Richard Allô?
euh, Ferdinand urazi ko Allô?
ge- generation ubu ni muri demokarasi iyo generation nsa- nshasha nayo nyene izo- izosaba ubutegetsi abanyagihugu sivyo iyo iyo demokarasi iyo demokarasi idosa- icyo nsaba jewe nsaba yuko ah, u- muri demokarasi ha- haraba amatora abo Yego, me- bana abo bantu bakuze nibagende biyamamaze hanyuma tubatore sibyo Ivyo- abanyapolitike tubatore uzoba afise ah, ivyiyumviro birashe ubu turiko uba bantu bose bariko Yego, me- barabona bariko reka barabona tubibutse- Ndaci- nashimye kiramunda vraiment Yego, me- nashimye kiramunda ku majambo amwe amwe yagiye arashikiriza uretse yuko namwankiye ikintu cy'uko avuga yuko turiko turatabarizwa n'abahutu bobo bazi ubumara bazi ingene ryateguwe iry'abanyabwoko ko abona Fe- yuko atatu Ferdinand nugu- nugushimikira ku kintu wamukundiye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Lionel mwiriwe neza
amahoro neza murafise ikibazo murafise icyumviro
ok jendi lionel mbaha mu ngagara i bujumbura yego
ndi umwetidiya ni ukuri nuvuga yuko reka nongere manze nshimire uwo mu nda ndumva yuko afise ikintu cyo gupartaja nuvuga abarundi cyangwa amakungu mugabo twebwe hari igihe dutwenga nk'abantu bakiri bato ntakarore jendi umuntu antwa umva ndababazwa cyane ndababazwa cyane ndamaramazwa cyane no kubona umuntu afite imyaka mirongo itanu mirongo itandatu avuga nk'ibintu by'umucuko birambabaza cyane burama twe turi ngaho bujumbura uko biri kose ubwishingizi bwarabaye mugabo se pa la jenoside bariko bararirimba igihe rero nk'uko kiramunda bivuze jenoside yamaze kubona nko ku mengo ni ikintu navuga yuko wabaye urudandazwa ubu rero sinzi nyine wavuga yuko baraciye mu nzira zose biranka ubu rero babona yuko igikwiye kuvugwa ari icyo ni ukuri biratubabaza cyane ni ukuri kandi biratubabaza cyane biratubabaza cyane si babuze ibindi bintu bakora si babuze ibintu byo kwiteza imbere si babuze ukundi kuntu bashobora gufasha twebwe abanyagihugu turi ngaho i bujumbura aha mu burundi barabizi indi nzira barabizi indi nzira bareke kuryanisha abarundi twebwe abarundi uno munsi sinakubwira mvuye ku ishuri ahantu naje nagiye ndikeka nta baprofeseri baratwigisha abatwigisha n'abahutu n'abatutsi n'abagizene usanga bicaye hamwe usanga bicaye ariko ibyo bintu amadekarasiyo bagira basohora bakongera bakagira nagira ntongere ntibuhure n'ubutegetsi ubutegetsi bw'uburyo bwo kuguma basora amadekarasiyo basora amadekarasiyo basora amadekarasiyo basora amadekarasiyo n'indi nzego konsentisiyo yo kwakira ibintu petetere nk'aho wohereza uwo bavuga ko ari nyabenda yabyanditse ashaka kubisigura mu bundi buryo ifu rero yuko basora amadekarasiyo niba kuguma basora dekarasiyo atacu bimaze atacu bivuze urumva yuko abandi bayihaye ukundi bashobora kubyakira serivisi konsepsiyo yo kwakira ibintu basohora ibintu by'ubu bitagira icyo bimaze bitagira abanyagihugu turi twe twishwa n'inzara uno munsi hariho ikintu cya mbere baba bakwiye gufata mu ntoki nepa ibintu by'amadekarasiyo nk'ibyo hanyuma nagira mvuge abanyepolitike bari muri opozisiyo radikare n'ukuri barabe iyindi ni ubwa purambe nepa barabe indi purambe umunyapolitiki no munsi ari muri opozisiyo radikare araba ikintu bashobora kudufasha tubwire niba bashaje antwe ndibaza ko bashaje mu mitwe bashaje mu mitwe nibaraba ibindi bintu bakora babakomeresa hano kujya ku ntabwo ino vere generasiyo batureke twe dukore mepa kuguma bakijyanisha ibintu by'ubujiji bw'ibyo tuko turumva ku iradiyo hari igihe twumva isoni muri kumuravuga ibintu nk'ibyo nk'abantu bakuze nk'ibyo turumva isoni cyane kabisa yego urakoze lionere ibyiyumviro byiza cyane rwose richard ibyiyumviro bya lionere eka asa n'ukebuye abanyapolitike bose muri rusange mubivuga kuri jewe n'ukuri ndashimiye cyane lionel imvugo akoresheje ingena avuze ni uko ni uko nyine generasiyo yiwe yari ikwiriye kubifata uko byari bikwiye kugenda abanyepolitike dufise uno munsi bitwe ngo ni opozisiyo radikare n'abantu bavuga bati tugarukanwa twarirukanwe ku butegetsi ukuntu dushobora kugaruka konyine ni ugukokeza ikintu cyose gishobotse kibaho mugabo tugaruke ku butegetsi badukuyeho ibyo bintu byerekana neza yuko abo banyepolitike badakunda igihugu cyabo ni nk'uko nyine n'abo bantu bari ku butegetsi babona yuko babangamiwe na opozisiyo bagaca bazana bagakokeza ingorane y'amoko ngo n'abatutsi bari kubashaka kugaruka ku butegetsi nabo nyine iyo bari barafata iyo ntumbero yo gusigura opozisiyo inyifato yabo bakoresheje ngo ni iby'amoko nabo nyine byerekana neza ko badakunda igihugu bashyira inda zabo imbere bashaka gusa kutava ku butegetsi igikomeye riyonere yavuze kandi gihambaye yavuze ati abo banyepolitike bose turabona yuko bashaje mu mutwe atabyumviro bindi bishyashya bagishobora kuza ibyo bintu ndabishimanze ko nibyo ibyo riyonera avuze nibyo ko turabifitiye ibyemezo turabya amadekararasiyo ibyo bavuga ibyo bandika nibyo barashaje ntihaze generasiyo nshasha tuyihe inguvu tuyihe ubwubashi yiyamamaze tubatore barongore igihugu cyacu abo batama nabo nk'uko riyonere n'ukuri imana impuhezage yavuze ibintu byiza cyane rwose abo batama nabo bagende muri retirete cyangwa bagire komerese hariho abaganga bagende bavure hariho abigisha muri univerisite bagende bigisha bareke politiki ko yabananiye bose bavuga nabi bashyira inda zabo imbere iba ari bo ku butegetsi iba aba muri opozisiyo bose bakinjure bazanye generasiyo nshasha iyobore uburundi hama izo ngorane zose zihave ego namwe eh, Ferdinand ndayiragije ku cyiyumviro ca Lionel kivuga ko eh, kivuga ko eh, urwaruka rutewe isoni n'inyifato y'abanyapolitike muri rusange mu kanya gatoya cyane rwose turafise abanywanyi baturindiriye turafise Asmani na Jerome munyarutse
ndamushimiye cyane lionel eh, ariko eh, ikibazo cy'ubutwari cyangwa gutwara murabona aharaje demokarasi hanyuma demokarasi abantu baritoza bagatanga imigambi jewe la generation iriko iraza iriko irakura abo bana bakiri bato niyo ba- baza imbere bagasigura imigambi twumva imigambi ari myiza isumba i- iyabo batama bariko ba- ba- barangiriza abandi nibaza yuko bazoheza bagatorwa ni nabo benshi ariko rero ikintu cyo kuvuga ngo uriko uravuga batama batama muri rusange abajene muri rusange ni nka bajya bafata abahutu n'abatutsi muri rusange ikibi akagifatira hamwe Nu- nu- ntushobora kuvuga yuko abatama bose cyangwa abatamakazi ari babi ntibishoboka I- iyo ni imvugo ni imvugo y'umuntu adafite referanse ari ibyo byo byo na- na- na- na- navyo umubyeyi so inkoko yakubyaye nacyo yoba kimaze ariko hariho ababyeyi barera nabi hariho n'abarera neza muri abo babyeyi barera neza turafite ababyeyi ba- eh, de referanse abo Yego, me- bitozi bazotorwa ni nabo bazohanura urwo rwaruka Yego, me- ugwaruka ugwaruka nyene ari uwigeze kuvuga intwaro y'icana Eh, hariho naho hariho amabi hariho amabi No- nda- nda- ndagomba ngaruke ku mushinga ntaye eh, ba- eh, bambuga inyumvira niwe yavuze ati abantu bishe ati bishe izo mpunzi mubona ziri mu masite ati eh, nabo nyene bariko baratwara uno munsi ni ukuvuga ko bari bafite imyaka nk'iy'abana yego umwana iyo akwishe no gu- no- no- no- ntukira ariko mutamagoma no kukwica wamubonye uribwa ukamufita ego me tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafite umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika asumani mwiriwe neza
mwiriwe neza nyakubahwa makuru ninde tuvugana ni frederic unyarutse niba ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro uri hehe Eh, i- ikibazo uri, mfite uri, uri hehe eh, na- wampaye erike ngo tuganire ariko byaramunaniye wenda kubera akazi kenshi nagira ngo umpe asumuta kaboyi rwose azaze tuvugane ego me Ikindi u- u- uri mu ndagusaba rwanda umpe imeri yanyu byo nkoherereze ibyanjye kuri imeri aho ngaho kugira ngo amerika itangaze ijwi rya amerika ritangaze akarengane kanjye wowe uri, uri mu rwanda
ndi mu rwanda rwose ego ndasaba uwo tu- turiko turakorana yandike nimero zawe kugira ngo tuha- tuzoguhamagare u- tugushire hamwe n- na sumuta nk'uko mubivuze
yego Duga kw'ijambo Ariko kibazo muzampe- cy'imviro.
niba binashoboka muzampe na imeri yanyu namwe mbiboherereze yego me duga kwijambo rero mwa mufite ikibazo canke iciyumviro
ikibazo mfite ntabwo ari icyiyumviro n'impanuro ni ukubamenyesha yuko nabaye mu burundi ndi impunzi y'umunyarwanda n'abandi n'abarundi benshi abarundi rero kugira ngo bazongere kumvikana ni uko bazava muri biriya bintu byabo byo kuvuga ngo ni abahutu abandi ni abatutsi abandi ni abatwa abandi ni abaganwa umwami wabo yitwaga sebarundi ntabwo yitwaga ayo moko yose none urazi iyo umuturanyi agize ikibazo nawe uwo mu- u- uba ugifite kuko abanyarwanda nabo bakwiye guhaguruka bakagira inama abarundi bakareka kuguma kuryana no kwicana bishingiye ku moko ya kera yafatanijwe n'abakoroni n'ibyo nabaguriraga Urakoze.
impanuro murakoze urakoze ku mpanuro mutanze asumani reka duhe n'ijambo jerome jerome mwiriwe neza
uriho neza murafite ikibazo murafite iciyumviro
reka genda afite icyiyumviro n'ikibazo yego bo magira nti iyo ni iminsi yose wama wumva ngo ihonyabwoko ngo turi n'impungenge ngo turi n'amakenga ngo ihonyabwoko rizava riba mu burundi no kuva mu mwaka uheze bamwe babivuga n'uno munsi rikaba ritaraba hasi niyaba babona ko rizoba ariko bakora iki kugira ngo ntiribe narutse gatoya ku majambo patrani nyabende yavuze iyo nibaza yuko zijya ari imvugo za politike nta kirekire bivuga hanyuma nduze gatoya nari mfite akabazo mbaza Mhm.
abo- abo banyepolitike b'abahutu baguma bavuga ngo hagomba habe ibonyabwoko by'abahutu kandi hari yaciye byiza nabo nyene bariko baratwara ubwo rero bya- babonye yuko ibyo bahora batwara
byahindutse cyane n'itango zabo uvuye ku butegetsi acarondera padiri uri ku butegetsi ngo amakosa amakosa amakosa kugira nawe aronka ukeneye kubira rero akaba tukandikara ko murakoze murakoze Jérôme reka duhe n'ijambo eh, Richard eh, Ciramunda agire icyo avuze ku bishyikirijwe na Asmani na Jérôme Asmani wiwe akaba yavuze ati abarundi bakwira baronka amahoro bakwiye gushyira ku ruhande kijya kibazo cy'amoko bama bitana abatwa abahutu abatutsi eka akaba kandi eh, Jérôme nawe ariko avuga ku kibazo mwamaze kuvuga ko cyerekeye ah, aba turimo batangaza ibyerekeye ihonyabwoko Richard duga ku ijambo
jewe icyo nagira ni ishure eh, asumani Eh, ibyo bintu ariko aravuga iyo mpanuro yatanze eh, ni nziza mugabo mu gihe turimwo siyo Eh, ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiri muri constitution yacu umubwirizwa shingiro kirimwo ibintu byose tuvuga dukora eh, iba ari muri politike no mu bindi byose abahutu n'abatutsi babwirizwa kugarukamwo kuko ayo mazina ayo moko ari muri mu bwirizwa shingiro ntibishobora kuvamwo ntashobora kuvuga ngo umunsi tuzohagarika kuvuga ibintu by'abahutu n'abatutsi ngo nibo tuzoronka amahoro yari kuvuga ati nimuhindure constitution rero niyo muzoronka amahoro nkumbure yari kuvuga ati iyo constitution niyo niyo i- i- iteye ingorane mu gihugu mugabo mu gihe ayo moko abiri akivugwa muri constitution yacu ibwirizwa shingiro ariro riri hejuru y'amabwirizwa yose ikibazo cy'abahutu n'abatutsi tuzokwama tukivuga kuko kiri muri constitution y'igihugu cyacu ibyo jerome avuze bya nation jine avuze ibyo twari twavuze kuva mu ntango eh, kenshi na kenshi nibyo byarabonetse henshi yuko nasiyonzi isemerera ikavuga ibya- ma- ibya- iby'ihonyabwoko rishobora kuvu- kuba mu mezi make ko hariho ibimenyetso mugabo iryo ko- honyabwoko rikaba rero mu gi- ibyo dushobora ku- ku- kuvuga n'impanuro dushobora kugira ni uko yego nasiyonzine yabivuze mugabo nasiyonzine siyo izoza kubihagarika n'abarundi bonyene babwirizwa gufata ingingo bakerekana bakagwana iryo honyabwoko ntiribe bishobora guca mu mu mu mu mu guhindura ingeso z'abanyepolitike no mu guhindura cyane cyane no ku no kubwira abanyagihugu cyane cyane bo ari bo benshi kandi ari bo ihonyabwoko ribaye ari bo rizokorako bagerageze bime amatwi abo banyepolitike bakokeza ivyo vy'ihonyabwoko ikindi naco eh, yavuze ni uko by'ukuri nimba hariho nyabwoko ririko rirategurwa nimba ryarabaye cyangwa ririko riraba cyangwa rizoba ejo ni uguhamagarira bene kurikoregwa akaba ari bo bahaguruka bakabivuga n'abanyagihugu bose bakabaja inyuma Yego, kugira me- babashigikire ntibicwe reka duhe n'ijambo eh, Ferdinand Ndayiragije eh, ku byashyikirijwe n'abashinanahe Asmani eh, na Jérôme eh, mu kanya gatoya cyane rwose eh, mu nshinanahe eh, Ferdinand mwavuze ikibazo ci- c'ibitigiri eh, musa n'abavuga co kimwe na Asmani bavuga ko ivyo bitigiri bitari bikwiye kuba mubona ko bikwiye kuvanwa mwibwirizwa shingiro mushinanahe Ferdinand
ibyo bitigiri eh, u- mu gihe bitoshobora guhagarika ihonyabwoko igomba gukorerwa ubwoko eh, iryo shaka rikava mu- mu- mu- mu- mu- ku rutonde rwo, eh, kuri ubwo- ku- muri constitution rikavamo kuko urumva natwe ntacyo bimaze muno munsi ibitigiri eh, ubona bikinaniye ahubwo eh, harakwiye ko aba- abo banyapolitike nyine ariko aravuga yishyira mu ndagumya agaruka ko baba abo kwagirizwa byabaye mu mirongo icumi na gatatu baba bariko baragirizwa iby'ubu baba bitwa ko bariko barabikorerwa ko bicarana hanyuma bakaraba umuti urama umuti urama n'uyuhe ni uwo nyine w'uko hari akaranda k'ihonyabwoko ka ade nagomba ngaruka ku nyabenda ariko aravuga bijya abariko- a- a- we arazi icyo aba ariko aravuga aba ariko arakabura abandi bantu b'ababanyi abigira impaka a- ajyana ntapfa kugangaruka gutyo
Ferdinand iyo mvugo iyo mvugo ni imwe muri bamwe bashikiriza amajambo ariko bariyamiriza gufatira muri rusange kuvuga ibintu ata atavyagirizo mufise si vyiza ariko aravuga ko nyabwoko ngo ngo ngo iki ngo ngo rizohagarikwa ngo ngo nande n'abarundi abarundi ubwabo sinasonzi ni si si si union européenne si union africaine n'abarundi bategezwa kurihagarika abarundi nabo n'abahutu n'abatutsi ntabwo batwa bariko baravugwa kandi ico kibazo Ego eh mushika ntahe Ferdinand reka ndabona akanya gasa nakatujanye nashaka kubashimira cyane gose kashimire cyane gose n'umushika ntahe Richard Kiramunda ku vyimviro mwashikirije umushika ntahe Abel Gashatsi ntituzi ivyamushikiye kuko nawe yari umutumire mu bandi hanyuma tukadushimiye cyane gose n'abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika bahamagaye ari benshi turashimiye na engineer yadufashe mu ngiga bw'ivyuma tukadushimiye na Fatukarara yadufashe kwegeranya iki kiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mwese